iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku badukurikira ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ahitwa bibogobogo muri teritwari ya fizi muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ni muri kivu y'epfo hakomeje intambara iyi mirwano ahanini yibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ikaba imaze guhitana abantu batari bake abandi baburirwa irengero ndetse igasiga inakuye benshi mu byabo amakuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri ako karere agaragaza ko ibyo bitero bigabwa ahanini n'abarwanyi ba mayimayi ya kutumba bafatanije na mayimayi bironze bishambuke abibasiwe bashinja ingabo za leta kurebera no kutabitaho hashize imyaka igera kuri itatu abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya fizi uvira na mwenga bavuga ko imihana yabo iterwa bakicwa amatungo yabo akanyagwa n'abarwanyi bakavuga ko iyo batabaje ingabo za leta ntacyo zikora ibyo n'ibindi nibyo twibandaho mu kiganiro muri isanga tubibutsa ko uwifuza kugira igitekerezo atanga cyangwa se yifuza kugira icyo abaza yatwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu akadusigira nimero ye tukamuhamagara kugira ngo agire icyo abaza dufite abatumirwa barimo joseph mushengero uyu akaba avuka aho mu bibogobogo ndetse na etienne imbere abagabo nawe avuka aho ibibogobogo akaba n'umwe mu bakuwe mu byabo n'intambara zikomeje muri ako gace ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina reka tubanze tuvugane n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera aho muri kivu y'epfo vedasite ngabo wiriwe neza
mwiriwe neza edi ndetse n'abakunzi b'ijwi rya amerika mbonera akanya ko kuramutsana batumire bandi mwatumiye urakoze cyane nawe kuba utuboneye akanya kugira ngo utugaragarize ishusho y'uko ibintu byifashe aho bibogobogo mbere na mbere ku batamenyereye cyangwa se batazi ako gace bibogobogo iherereye he vedasi bibogobogo ni agace kari muri segiteri ya tanganyika akandi muri segiteri ya mutambara ni mu birometero ijana ujya mu majyepfo y'umujyi wa uvira ndetse mu birometero bigera kuri mirongo itatu n'umujyi wa baraka ni akarere kari muri kari muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo ni akarere kari gatuwe n'amoko atandukanye harimo abanyamurenge abafurero abanyindu ndetse n'ababembe
hanyuma ibi bibazo by'intambara bimaze iminsi bivugwa byatangiye ryari muri ako gace
ibibazo by'intambara cyangwa se tubyita ibitero byibasiye ako karere byatangiye kuwa gatatu tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa cumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe biragenda bigeza ku itariki ya cumi na gatandatu ariko wa gatandatu uyu mwaka mbese tuvuge n'icyumweru gishize ni ibitero byagabwe n'abamayimayi ba biroze bishambuke nk'uko babivuga ah, ndetse n'abamayimayi ya kutumba hari n'abavuga ko hashobora kuba hari harimo ah, n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi zare gitabara ariko amakuru ah, dukesha abo bamayimayi mu bo twavuganye bavuga yuko aribo bagabye ibyo bitero bagabye ibyo bitero aho ngaho bimaze guhitana abantu barenga cumi na ndetse bikavana abantu barenga ibihumbi birindwi mu byabo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku ku mfashanyo ibyo bakwita oca hanyuma imihana igera kuri cumi n'itatu yo muri ako gace yaratwitswe inka nazo zitabarika ziranyagwa ndetse n'abantu barenga hafi mirongo ine baburiwe irengero kugeza iyi saha tuvugana hanyuma se ibi bitero byibasira gusa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ah, bi- bigabwa no ku ku yandi moko muri ako gace akarere ka bibogobogo gatandukanye n'utundi turere dutuwemo n'abanyamurenge kari akarere k'intangarugero ku bintu by'amahoro ah, ibo ntibari bafite icyo bita ah, iyo autodefense civile iyo bita twirwaneho ntayahabaga bari abaturage batuye ari kuvugana na mayimayi mu kiganiro nagiye ngirana nabo ibo bavuga yuko bateye ako karere bitewe n'amakuru bari bafite yuko hari abagwanyi bagumino ngo bari muri ako karere ndetse ngo hari n'amakuru bafite yuko makanika yaba ari muri ako karere ari kuganira n'abo baturage batuye muri ako karere ndetse n'izindi nzego za leta bagaragaza yuko ako karere nta bagwanyi ba bangumino cyangwa se batwirwanyeho bari bakabamo usibye abaturage uyu maka- Iyo- uyu- Ano?
uyu makanika uvuga ni umukoroneri wahoze mu ngabo z'igihugu ubu akaba yarazivuyemo agatangiza ibikorwa avuga ko bigamije kurinda abanyamurenge niko bimeze niko bimeze ariko aho makanika akorera cyangwa se aho abarizwa n'aho bibogobogo ni mu birometero nabyo bigera ku ijana kandi kuhagera ni ibintu bi- bisa nk'ibigoranye Um, Eddie, ibibazo byaha ni ibibazo bigenda bihinduka uko umwaka ugenda ushira kuko byatangiye bibiri na cumi na karindwi bavuga yuko ari ibibazo by'abahinzi n'aborozi Ah, iyo ntambara ariko bagendaga bayita biza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda babyita yuko ari intambara bari kurwana iyo uvugana n'abamayimayi bavuga yuko intambara bari kurwana ari intambara yo kurwanya umugambi wo gucamo igihugu cyangwa se icyo bita balkanizasiyo bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bahindura kandi imvugo bavuga yuko o, iyi ntambara bari kurwana ah, ari intambara yo kurwanya komine bari batanze ya minembwe noneho bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe basenya akarere ka rurango hari mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane bavugaga yuko intambara bari kurwana ari iyo kwirukana abanyamahanga biyita abanya- abanyamahanga b'abanyarwanda bita abanyamurenge babavane ku butaka ah, bw'aka karere kuko ngo bitira ko ari ubutaka bwabo rero ni nabyo kandi byabaye hariya mu bihogobogo vedaste ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu karere ka cyangwa se mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye urakoze cyane vedaste reka tukureke ukomeze imirimo yawe
urakoze edi rwemba ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga nk'uko mugenzi wanjye vedaste ngabo yari amaze kubigaragaza imirwano ndetse n'ibitero birakomeje ahitwa bibogobogo muri teritwari ya fizi abatumirwa bacu uyu munsi ni abantu bakomoka muri ako gace ndetse bamwe banahatuye Ah, uwa mbere ni joseph mushengero bwana mushengero ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze bwana edi rwema hanyuma dufite kandi na etienne mberabagabo nawe ukomoka aho mu bibogobogo nawe ndagushimiye kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
yego urakoze bwana edi Eh, urakoze cyane nawe Ah, bwana mushengero ah, mugenzi wanjye yari amaze kutugaragariza isura y'uko ibintu byifashe muri ako gace Ah, ariko nkawe ukomoka muri ako gace wavuga ko ibi bibazo byatangiye ryari ubu bigeze kuyihenera
yego ndumva ibyinshi ndabo yari amaze kubivuga nibyo intambara yatangiye ku wa gatatu ku minsi cumi n'itatu y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka turimo itangirira ahitwa mu magunga mu burengerazuba bw'akarere ka Ibigobogo uza mu mutambara eh, ahantu hatuwe n'ababembe gusa Eh, mu mutambara naho eh, iyo uhavuye mu burengerazuba bwaho uba ugana uja mu minembwe uvuye mu kibira gihari gitandukanyije umutambara n'uwo minembwe rero igitero cyaje giturutse aho mu mutambara kije kwica gusenya eh, no kunyaga ibintu inka n'ibindi n'amatungo muri ako karere ka Ibigobogo ibibogobogo tuvuga nk'uko ngabo yari amaze kubivuga ni akarere k'imisozi migufi ya teritwari y'ifizi cyangwa se lemoye plateau de fizi gatuwe cyane n'abanyamurenge mu burasirazuba bwako ni imisozi migufi ibamo abaturero abanyitu n'ababembe eh, uja kuri tanganyika mu burengerazuba eh, naho mu mutambara mvuze uja mu minembwe eh, mu majyepfo naho hari indi misozi ituwemo n'abaturero n'abanyito n'ababembe ni ahagana ku biro bikuru by'akarere sa- se cyangwa teritwari y'imfizi muri noro cyangwa se eh, mu majyaruguru hari ikibira kinini cya ndobo aho naho hatuye abanyamurenge benshi barimo n'abaturero bivanze n'abanyintu eh, nuko ako karere kameze Mm, rero yego muri aka karere no mu nkengero zako hari hagize iminsi abagizi ba nabi bo mu bwoko bw'ababembe n'abapfurero baza kwibuka imijoro mu mana y'abanyamurenge Eh, iziri kure y'iyo mihana yegereye imihana y'abapfurero ibo barazaga bagashorera ku manywa rwose bose babireba ndetse na leta ihari bireba eh, abungeri bagasiga babishe umwungeri udashoboye kwiruka ngo abasige bagasiga bamwishe bamutemaguye aha ndibuka nk'umusaza witwa rivuzi batemaguye batandukanya igihimba n'umutwe n'umutwe bari babanje kuwubura ngira ngo tubanabonetse Eh, hari undi mugabo witwa senkara n'abandi benshi ndashoboye kwibuka amazina Mm.
abasore bo benshi bagiye bacika eh, ubwo bugizi bwa nabi bakiruka bakabasiga ibyo byose zabaga leta ibireba hariho n'ubundi bugizi bwa nabi nanone bukorwa n'ayo moko n'insoresore z'ayo moko bakaja mu mayira bagatega abantu bakabafata bakabashimuta biriya bita kidnapping noneho bagasaba amafaranga menshi kugira ngo bagaru- babagaruke ibyo byose eh, byakorerwaga abanyamurenge kandi bikorwa n'ayandi moko y'abaturero eh, n'abanyitu eh, n'ababembe mbere y'uko icyo gitero kiza eh, cyari kigizwe nyine n'abamayimayi babiroze bishambuke ba mayimayi ya kutumba mayimayi mutetezi mayimayi toronto n'utundi n'iyindi mitwe ya mayimayi umuntu atashobora kuvuga amazina Uh, bwana Jose- joseph mushengero turaza kubigarukaho ariko uh, turi kumwe nanone na etienne mberabagabo uh, n'umwe mu bashobora kuba barakozweho n'ibi bitero byatangiye mu cyumweru gishize Uh, bwana mberabagabo uh, uri mu bakuwe mu- mu- mu- mu byanyu n'iyo ntambara yego edi ngenda umwe mu baturage batuye nyogogo mu karere ka nyogogo umuhana bita ku kabara Eh, ku itariki cumi na zitatu nk'uko bene data bavuye kubivuga wari umunsi wa gatatu mu masaha mu masaha ya sizeri cyangwa se saa kumi n'ebyiri zo mu gatondo ibitero biraza ibyo bitero byaturutse ahantu bita mu magunga bigaburamo kabiri bamwe baturuka muri magunga y'epfo abandi baturuka muri magunga ya kabiri iwacu mu karere twari duturanye neza n'abapfurero n'ababembe ndetse n'abandi bitwa banyinzu kandi nta na twigwaneho ihaba twese twasangiraga amasoko twasangiraga amakanisa twasangiraga amarobine y'amazi aho abantu bavomera Ah, ariko muri icyo gitondo ibitero bije icyadutangaje bwa na edi ibitero byaciye mu mihana y'abafurero bica mu mihana y'ababembe baraza ngo bagere mu mihana yacu Ah, batangira kurasa abaturage bamwe bari babyutse Ah, batangira gutwika amazu dore leta yari kure leta yari ahantu bita ubusirikare cumi ndibwira ko ari ubusirikare cumi na- n'umwe batari cumi na babiri bari ahantu bita ibibogobogo urumva ibibogobogo ni akarere kagizwe n'imihana myinshi Mm.
ariko muri ako karere kagiye kagiramwo ah, nako kagabwe n'amasekiteri abiri hariho sekiteri mutambara na sekiteri tanganika sekiteri tanganika rero naho niho ibitero byaturutse muri sekiteri mutambara aho niho hari abasirikare bagera cumi n'umwe ibitero rero bigeze muri iyo sekiteri tanganika nta muntu wabimiriye icyo twakoze twaratatse twarahamagaye frdc twagerageje kwiyambaza inzego z'umutekano abatuye baraka mu mujyi wa baraka ingabo zituye kwa mbogo ziduki- zidukikije ingabo zituye fizi nanone nazo zidukikije ingabo zituye kwa- kuri mukela zidukikije ariko nta gisubizo na kimwe twabonye ibyo bitero biraza byari ibitero bya mayimayi biroze bishambuke mayimayi ya kutumba cyane cyane biganjijemo ingabo za regitabara barimo bavuga ikirundi tubyumva ndetse ukumva harimo eh, n'ikinyarwanda n'abandi bavuga nk'ikinyarwanda baraza birukanka cyane ni abantu bari byeforume bafite intwaro zikomeye baratwika imihana bica abaturage abandi babatwara iminyago amatungo yose amatungo inka zigera ibihumbi mirongo irindwi na bitanu byose biragenda Mm.
abaturage twese baratwirukana baraduhinda tujya gukara muri sekiteri ya mutambara ahantu bita mu gisombe aho niho twaraye umunsi wa wa na gatatu kuri izo tariki cumi na zitatu ngo tuhagere n'abaminsi barekeye aho ngaho barongera baradukurikira badukurikiza imbumbe zikomakomeye amakompora barasa izindi eh, za mashinigani n'izindi ntamenya mu baturage abagore n'abana abasaza b'imyaka mirongo urunani abasaza b'imyaka mirongo irindwi benshi bagenda bananirwa mu nzira mayimayi ibasogota ibatera ibyuma ah, ibatera amacumu baratwambutsa batugeza aho muri sekiteri ya mutambara nanone tugeze muri sekiteri ya mutambara duhamagara twiyambaza leta na monisco urumva aho muri sekiteri ya mutambara ah, na baraka ni ahantu ibirometero mirongo itatu monisco niyo ituye frdc eh, hari icyicaro gikuru cya frdc itamajo turayambaza turayihamagara ntitwabona ubutabazi habe na bumwe nanone eh, ibyo bitero biradukurikira egi tugeze ku munsi wa kane na kane ku itariki cumi na zine Ah, ibindi bitero byinuka ahandi bita mu rweba birazamuka bihura n'ibyo bitero ah, biturutse ino za magunga za kiyo mihana y'ababembe birayitambuka ntizayisenya bica mu mihana y'abafurero birayitambuka ntizayisenya nanone haza ibindi bitero biturutse ahandi bita ku kagugu kakuku aho naho ni muri sekiteri ya tanganika ah, ariko mu mihana y'ababembe Mm.
baraza ibyo bitero byari bivuye mu mutambara ah, ni ingabo za kibukira biraza byose bidusanga muri sekiteri ya mutambara nanone bageze aho ngaho nta showa twari dufite twari dufite gitabara twari dufite kireba twari dufite kivugira abaturage twese bamwe dutekereza guhungira baraka jewe ndi mu bantu bacitse ku icumu twamanutse umusozi wo mu rwera tumanukana n'umuhana bita ukunyagisozi nawo ni umuhana wo muri sekiteri ya tanganika turaza ibintu byabereye aho hantu ni agahomamunwa abamama barimo babyarira mu nzira dufite abamama amakabiri abamama- b'abamama babyariye mu nzira amasasu ari hejuru yabo abandi aho ijana na batanu niho bafatiwe amateka barabajyana n'ubu ntituzi iyo bagiye muri abo bajyanye bajyanyemo abakecuru b'imyaka mirongo itandatu abapapa b'imyaka mirongo irindwi abana batoya b'imyaka itatu ah, ababyeyi babyaye abapasitori
Ha- hanyuma bwana nanone turam- eh, bwana Etienne ah, wari uvuze ko hari abo ba- ba- hari abo ba- ba- ba- ba- batwawe ah, hanyuma abageze i Baraka bangana gute ubu bose niho bakiri
abantu bagize baraka igikundi cya mbere twaje turi abantu ibihumbi bitatu na mirongo itanu n'umwe nanone tugeze baraka twahahuriye na- na- n- n'ibintu bitakora umuntu waremwe n'imana mu mujyi wa baraka ni umujyi urimo munisiko ni umujyi urimo ingabo za frdc etamajoro ya frdc eh, ni ahantu hari inzego z'umutekano meya w'umujyi arahari twinjiye muri ba- muri baraka egi abaturage baraduhagaritse mu mihanda abaturage baradutoteza baradukubita batunyaga uduhene twari twakijije dushoreye hari ihene nkeya twari twari dushoreye barazitwambura batwambura amahuzu batwambura amatelefone batwambura inkweto umuntu wari ufite urufaranga mu mufuko izuba riva leta ibirebera munisiko ibirebera Mm.
Ah, ubuyobozi bwose bwa meri ya baraka burimo bubireba
Mm.
turarongora batujyana ku rusengero rwa metodiste aho niho turi niho twahise kugeza n'ubu igitangaje cyerekana ko ari umugambi washyizwe wo kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge nta asistanse imanitere iraboneka icyumweru kirenga iminsi umunani tugize aha ngaha ntiturabona asistanse habe n'imwe y'abagizi ba neza buza bagatabara ababyeyi barimo babyarira hanze abantu bari hanze abantu barabirwa n'inzara abantu baranyagirwa n'imvura Mm.
abantu umubu ura- uba- ubabarira hanze ntibafite musikeri ntibafite n'ihema bakwihishamo Ah, bwana bwana Etienne Abana bas- Eh, bwana Etienne imbere abagabo ah, turaza gukomeza utuganiriza ku bijyanye n'ubuzima mubayeho aho ngaho ariko nibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc Yego.
ikiganiro ni muri sanga aho turimo kugaruka ku bitero bimaze iminsi bigabwa ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ahitwa bibogobogo muri teritwari ya fizi dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri desire nsabiyumva wiriwe neza
Iriwe neza uri hehe
mu Burundi ikibazo cyawe
rero ikibazo mfite Mm.
raporo mbanze guhoza ikiyeni hamwe n'abanyamurenge bose hama eh, ibitero bya neza bakavuga ko si ibya mbere bibaye umuntu yaba yabyumvise ku maradiyo cyangwa n'ahandi rero ikibazo rero mfite icya mbere none icyo byoba biva kuki kuko ikintu cyose bakibaho gifite imva imvo sofi iboneka ibonwa na bose ibonwa n'abantu bake bake ikindi baza ko hariho imvo kanaka ikindi kibazo nshaka kwita kandi nsaba na leta ya kongo nubwo nanjye nari muri kongo ko abaturage bishyize hamwe buriya bakwiye kugira ku- kurindirwa umutekano kuko abantu bishyize hamwe bagiye hamwe bashobora kurindirwa umutekano byoroshye byoroshye bitagoranye hanyuma byamatsiko ndamavita kandi nk'abo abaturage b'abanyamurenge nabo barakwiye kumenya cyane nabo baba bakizi ikintu gituma iyo cyose bama bagabwaho mm, novuga gute baterwa n'abantu bitwaza ibigwanisho bagamije kubica kuko haba hariho imvo imvo nyamukuru imvo bituma rero inyamba bazi imvo cyangwa inyamba hariho abazi imvo bakwiye kurondera imvo yo bituma kugira ngo ntibamwe muri ibyo bintu n'ikibazo urakoze cyane icyumviro cyanjye cyari urakoze desire sabiyumva Ah, bwana joseph mushengero ah, u- sabiyumva aribaza impamvu yaba ituma ubwoko bw'abanyamurenge bugabwaho ibi bitero Ah, mu kanya tuganira na mugenzi wanjye ukorera aho muri ako karere yavuze ko ah, hari ibihuha cyangwa se ngo amakuru yari amaze iminsi avugwa ko muri ako gace ka bibogobogo hashobora kuba haraje ah, insoresore cyangwa se abarwanyi ba twirwaneho ndetse n'abakoroneri makanika ibyo byo ah, hari ukuri kubirimo Ah, mwagerageza mu magambo make cyane ahinnye kuko dufite abakunzi benshi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza hanyuma dukomeza ikiganiro
ku mpamvu iyo iyo bakeka ko hoba hariho ingabo za makanika mu biyogobogo ibyo ni ibinyoma nta mpamvu n'imwe eh, ishingiye kuri makanika yotuma y'uruguru iterwa Eh, na makanika mbere y'uko aza n'iyo ruguru yasanze hariho intambara na mbere hahozeho intambara mu nantikisi cyangwa se eh, mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatandatu habaye intambara icyo gihe ndatekereza ko eh, makanika yari atarinjiwe n'igisirikare na mbere yaho dusubiye inyuma cyane no kuvuga ngo mu magambo magufi twasanga n'igihe twebwe tuba tutaravuka na ba makanika bataravuka nanone ubwoko bw'abanyamurenge bwashoboye intambara n'ayo moko n'ubu nyine icyo bitwaza none bavuga impamvu imwe ejo bakavuga iyindi none bakavuga iyindi kugeza kuri none baravuga ibindi tutazi ariko iyo mpamvu bose turiho nta basirikare bahabaye iyo bahaba ntibaba barafashe akarere mu munsi umwe ibibogobogo ni ahantu hanini ariko bashoboye kuhafata kwica abantu kunyaga ibintu no kujyana abantu iminyago n'ubu bagifite abagore n'abana n'abasore bato bose barabashoreye babajyana nk'abajyanye amatungo ku isoko urumva makanika we yokagize imbaraga nkeya abantu acunze bamara babafata umunsi umwe ku isaha nkeya basutse bagahita bafata akarere kangana kuriya ka makanika wari uhari itangabo z'iyo bari bera Mm, urakoze cyane Ah, bwana mbere abagabo nanone mugenzi wanjye yigeze kuvuga ko ako gace ka bibogobogo kafatwaga ah, nka kamwe mu gace ah, kadasanzwe kuko abaturage bari babanye neza Ah, iyi mitwe ibatera ese yaba ari imitwe y'aho muri bibogobogo cyangwa se ni imitwe ituruka ahandi
Eh, urakoze bwana edi ariko nagira ngo mbanze nunganire mwene data mushengero ku kibazo avuye gusubiza Eh, uwo mwene data uturutse i burundi ikibazo yabajije nta makanika wigeze agera mu karere ka bibogobogo kandi makanika ntiyoba impamvu yatuma batera bibogobogo reka nkubwire kuko ejo hari inka batwaye ziri hano baraka zari zituye hano baraka bazinyagira mu maso y'ubutegetsi muri zero metere ah, na baze ya monisco monisco irabireba frdc ireba bazitwaye saa kenda z'amanywa ubwo se aho ngaho bari baje gutera amakanika barimo- bari baje gushaka amakanika ibyo ni imyitwazo ni ibintu bitwaza ah, abantu bave muri ibyo bahumuke icyo dusaba ni uko kominote interinasiyonari yatabara abanyamurenge nayo ibindi bavugana ibintu n'amateyatere Ah, ikibazo wari ubajije bana edi imitwe itera biyogobogo hari imitwe ya mayimayi biroze bishamuke niyo yavuye ahantu bita inganji ni muri sekiteri ya nganji n'ahandi kure ariko mayimayi ya kutumbayo ntabwo yigeze ijya kure na biyogobogo yari hafi ya biyogobogo ah, abo nibo bahoraga batwara inka umunsi ku wundi kandi abo ngabo nibo bavanze na regitabara babana na regitabara barakorana regitabara nibaha intwaro regitabara nibaha ah, i- ikintu cyose ntabwo baba kure kabisa barazengurutse bibogobogo bari ahantu bita ku kagugu bari ahantu bita kirumbi bari ahantu bita mucambara Eh, igitangaje twese duturanye n'abapfurero n'ababemeye muri teritwari imwe ariko umunyamurenge yemerewe kuva biyogobogo akagera baraka ariko umunyamurenge ntiyemerewe kuva biyogobogo ngo abe fizi kuri teritwari ubu jewe ntabwo ngera kuri teritwari yacu fizi ku cyicaro gikuru cya teritwari ntabwo umunyamurenge wa biyogobogo yuva biyogobogo ngo agere mu minembwe kuko mu- hagati hari kupire hari regitabara hakaba na mayimayi Donc, mu magambo makeya baratuzengurutse ntabwo bari kure na bibogobogo ntabwo bavuye kure usibye ingabo za biroze bishamuke bya- zavuye kure kuko ni umugambi wasizwe kuva kera barazihamagara nazo ziraza kugira ngo baze gutsemba kumaraho umuntu witwa umunyamurenge
hanyuma ah, bwana joseph mushengero ah, wagiye ah, witabira ibiganiro bitandukanye ah, bigamije kugerageza kugarura ituze n'amahoro ah, muri ako gace ah, ka fizi ndetse no muri kivu y'epfo muri rusange ah, ariko nanone nk'uko mwabyumvishije ikibazo gihari ni uko abaturage bavuga ko ingabo za leta zitabatabara ndetse yewe n'aba ngaba bakuwe mu byabo bamaze iminsi hafi umunani ntacyo leta irabamarira iyo mugiye mu biganiro nk'ibyo mukagaragaza ah, ibyo bibazo abaturage bahura nabyo izo nzego za leta zivuga iki
inzego za leta zitwaza ko zivuga ko ari ari intambara z'amoko ariko ubirebye nta moko arwana hagati ya- yabo amoko ntabwo arwana rwose kuko iyo arwana aba yararwanye imbere kandi n'ubu n'ikirokoka ni uko abantu bose ntibazaba babi n'abo batetswe abo bari mu minyago twita amateka igituma bakiriho ubu ngubu bataricwa nuko bamwe mu bo- mu- mu moko muri ayo moko ababembe n'abanyinzu bateze amaboko baravuga ati aba ngaba ubwo bageze hano noneho kibiba kizabaye eh, muri mirongo icyenda na gatandatu ubwo mwazanaga abantu mukabicira mu mihano amakuru dufite ni uko bavuze ngo tutubishaka ibyo ni ibyerekana yuko eh, amoko atarwana ku bantu bakurikiranye intambara kuva zitangiye zitangira mu bijombo mu kamombo mu minembwe mu rurambo i gahororo eh, iriya hejuru mu misozi miremire abagiye babikurikirana eh, biroroshe kumva ibibera mu bibogobogo kuri none birasa rwose birasa ntaho bitandukaniye eh, bagira ibintu by'urwitwazo bakaza ba mayimayi bitwa bita ba mayimayi dore ko na mbere abagabo wari uhibereye eh, abihamije ko harimo abavuga ikinyarwanda harimo redutabara harimo abarundi ni benshi ndetse harimo na frdc iza ikarwana nka mayimayi bigitangira tubifitiye ibihamya byinshi cyane bigitangira hoba mu rurambo hoba mu bibogo mu minenge eh, mu kamombo mu mibunda no mu bibogobogo none nakubwiye ko mu bibogobogo batwaraga inka bakaza bakazitwara abasirikare babireba ba nyir'inka bakiruka bakabwira abasirikare ati dore inka bakazitungira agatoki aho bazirangiza ziriya nka ba- bariya babishoboye na- ni ba mayimayi barazitwaye kandi ba mayimayi batarenze batatu bane batanu bashoboraga gu- gushorera inka magana abiri ariko abasirikare bakananirwa kubitanga no kuja kuzigarura iyo ibiganiro bibaye abasirikare baravuga ngo ese ko muvuga ngo muratewe ababembe bakavuga ngo namwe murabateye ababembe abapfurewe bakavuga ngo turabateye turamenya dutabara nde tureke nde twebwe tukababwira ngo iwacu abapfurere batuye ukwabo abanyamurenge batuye ukwabo aba abanyinyito batuye ukwabo ababembe ni uko biroroshe kumenya uwateye ubundi kuko nku- natangiye nkubwira ngo mu bibogobogo ni hagati y'ababembe mu burasirazuba hari ababembe bari epfo cyane ku ibarabara mu burengerazuba hari ababembe aho twavuze hitwa mu mutambara kugira ngo uje mu minembwe ni ukuvuga ngo umunyamurenge wo mu bibogobogo kugira ngo azagere mu ku wundi munyamurenge wo mu minembwe aba yafashe umunsi wose ariko agenda n'amaguru n'ahandi kure cyane rero umubembe igitero kibaye mu bibogobogo ni ukuvuga ko abateye aba ari ababembe umunsi igitero kizabera ibaraka bakavuga ngo abanyamurenge ko bararwana bose aho ngaho uzatubaze biragaragara kuko ari abanyamurenge baba bateye nimba baburiye ko ari abanyamurenge ariko nta munyamurenge urava iwabo mu mihana y'iwabo ngo aje gutera ababembe cyangwa abanyizi cyangwa abapfurere ariko abapfurere baraza bakava kure aho yavuze mbere abagabo inganji ni kure ni ukuvuga ko batoye umugenzi bashobora kugenda iminsi itatu n'itanu icyumweru kugira ngo badushikeho kandi aho ngaho baciye mu- muri- mu mapa ya frdc baje inzira yose babireba rero biragoye kubivuga tutakira leta ariko ikananirwa kugira icyo ikora n'igihe ejo bundi bateye abasirikare icumi n'umwe bari bateye mbere hariho rejima y'abasirikare bitaga ku bibazo by'abaturage bari babacunga umutekano ariko babakuraho umunsi babakuyeyo niwo ha- ntihashize icyumweru n'ibiyogobogo idateye rero kuvuga ko eh, hariho impamvu zituruka ku mpande zombi ndetse n'intambara iba ntazihari n'uko ubwoko bw'abanyamurenge bwagambaniwe kuko nari mbivuze ati uzi ibyabereye ruguru mu kamombo mu minenge yasobanukirwa atavunitse ibiri kubera mu biyogobogo Ha- hanyuma se bwana etseni imbere abagabo ah, abo bagabye ibitero ibyo ari byo byose mwashoboye kubabona ah, mwabonaga bangana gute bari bafite eh, ibikoresho bingana gute gerageza ubibwira bumva ijwi ry'amerika kugira ngo du- tubone ishusho nyayo y'uko ibyo bitero bimeze eh, n'intera yabyo urakoze bwana edi abo bagabye ibitero mu by'ukuri nta ntawamenya umubare wabo no kubisima byatugora kubisima ngo ni bangahe ariko bari abantu benshi benshi batabarika barimo barimo ugira ngo ni amashahi y'imvura barimo binuka ahantu hose kuko eh, umushengero urangije kubivuga akarere ka bibogobogo ni akarere kazungurutswe n'imihana y'ababembe ahava umuhana mu- w'ababembe hose niho barimo baturuka biragoye cyane nta nawo kubesha ngo kubwire ngo banjye ari abantu bangana gute
hanyuma barimo se binuka mu burasirazuba bakinuka mu burengerazuba bagaturuka hirya no hino ah, mwagira ngo murahungira mukababona baraje nta wakubeshya kabisa ngo bamenya ah, ngo bari abantu bangana iki ariko kubabona twarababonye umugabo barimo bakugwaho ukiruka hari abo twari kumwe n'abandi bapfuye e, barimo babura ngo hagarara akakubwira ikirundi akakubwira ikinyarwanda ukanga ukiruka abaraswa bakaraswa abafatwa bagafatwa abakira bagakira uko niko byari bimeze Ah, muvuze ko baje baturuka muri iyo mihana ah, y'abaturage b'ababembe ese musanga hari ubufatanye bushobora kuba buhari hagati ah, y'abo baturage n'izo mayimayi
Eh, icyo dushinja abaturanyi bacu b'ababembe ubufatanye burahari kuko bayikiye mu mihana yabo twari dusanzwe duturanye neza dusangira ikintu icyo ari cyo cyose ngira ngo nabikubwiye mbere nabivuze ariko abaturanyi bacu ntiba- ntibatubwiye nta makuru baduhaye ah, ntibatuburiye kandi abantu ah, ibi- ibitero biturutse mu mihana yabo ubundi kandi yedi hari akantu nibagiye eh, umunsi w'icyo bateye abo basirikare cumi n'umwe bari mu biyogobogo bari bayobowe n'umusirikare w'umunyamurenge ikikwereka ko ari ibintu byateguwe eh, kandi cyane cyane frdc ingabo za congo zari zibirimo uwo musirikare w'umunyamurenge baramuhamagaza baraka bamuhamagaje saa kumi z'umugoroba ngo arakenewe ibaraka kumbe bafite gutera mu gatondo ah, ko ku wa ga- ku- ku munsi wo kuwa gatatu ngo arari yafite baraka mu gatondo ibitero barabigaba mu baturage aringinga ngo azamuka asange ingabo ziwe baramwangira bari bazi kuko ashobora gutabara ubwoko bwabo Undi, ari abasirikare ari monisco ari abaturanyi bacu babeme n'abapfurero ibi bitero byaje babizi ni umugambi wacuzwe bose bafatikanije bose bari kumwe ahubwo bagiye bahanahana amakuru Ah, ibyo turabi- turabizi kandi tubifitiye ibimenyetso kuko kuko muri gato arangije kubivuga abantu baturutse muri sekiteri eh, y'inganji ni ahantu kure kure ugenda iminsi irenga itatu kandi nta nzira wacamo udaciye muri gisensi y'abasirikare ingabo zicunze umutekano w'abaturage zizatubwira zizitanga ivyo bitero urumva ko ivyo bintu ataribo babikoze se hanyuma se Ivyo ah, bitero nibo babikoze yego ijana ku ijana Ah, ku bandi ah, wenda umuntu yakwibaza abaturage bose b'abanyamurenge batuye bibogobogo niko bose bahunze cyangwa se hari abandi basigaye inyuma hanyuma se ibyo bitero biracyakomeza cyangwa se abo bagabye ibitero barahavuye
ebi nta muturage w'umunyamurenge utuye akarere ka bibogobogo wasigaye n'uwasigaye nawe wumva ngo wasigaye ntabwo ari mu mazu ari mu bisambu ni abantu bahunze barahanda mu misozi barihishe mu bihuru babuze inzira Ah, ibamanura ngo bike baraka n'ubu bari mu cyeregati bari ahantu ahatazwi bagize iminsi umunani batarya bari mu bisambu babuze gitabara n'aya masaha ko tubi- ko turatabaza munisiko twatakiye munisiko twatakiye fardese ubutabari iyo mbaga y'abantu abantu barenga ibihumbi bari mu bisambu batagira icyo barya batagira icyo bambara batagira abavigwa n'izuba imvura ikabanyagira umunsi ku wundi ariko nta muturage n'umwe wasigaye wasi- yasigara gute agasigara kwande akarere aya masaha kari mu maboko ya mayimayi na redi tabara abo nibo bari mu karere ka Kibogobogo agace gatoya ah, ahantu bita kuri mugono mugono niho hahagaze ingabo za FRDC zazamutse ku munsi w'ejo tekereza nawe igitero ibitero byaje ku itariki cumi na zitatu ariko ngo ingabo zizamutse ku ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi wumva ko harimo akagambane gakomeye ingabo zarenze ejo ni saa zitandatu z'amanywa ibitero zara- zaragabwe ku itariki cumi na zitatu aho niho hari ingabo eh, abaturage rero ko baragenda bishuka bamwe bamwe basanga izo ngabo zafite ku munsi w'ejo izo ngabo zigabuyemo kabiri bamwe bagiye aho mu bibogobogo mu muhanda usangira w'ibibogobogo rero tumaze kumenya amakuru kuko hari abandi baturage bakeya bamaze kwishuka mu mu- mu bisambu mu bihuru aho bahungiye ah, basanga izo ngabo za frdc nubwo ah, nabo ari abagizi ba nabi cyo kimwe n'abandi ariko babuze na- babuze ukundi bagira babuze ahandi baja ah, ko baragenda babishuka basanga muri izo bisambu ariko nta muturage n'umwe n'umwe yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umugabo yaba umugore yaba umusaza wasigaye mu karere ka Gogogo hanyuma se kuba izo ngabo zamaze kugera aho ngaho za bibogobogo byaba bibaha icyizere cy'uko mushobora gusubira mu mihana yanyu Ah, icyo dusaba n'aya masaku turasaba gusubira mu mihana yacyo Mm.
ariko igitangaje izo ngabo wumva za frdc mayimayi iratuzuye mu karere ntiziratangira operasiyo mayimayi iru- iruzuye mu karere nta sasu turumva kuva barenze ku munsi w'ejo kugeza aya masaha nkubwira edi nta sasu na rimwe riravuga mu karere ko bira ko- ko- byatuburiye ntituzi nimba ari imikino kibarimo Ah, ariko twebwe tubonye amahoro icyo twifuza ni uko twasubirayo n'ubu n'ubu nyine ko turasaba munisiko ngo dukore imitambi dukore imitambi iwacu tuzana ku mushasha abana bahashiriye reka nkubwire kuko ejo hari umwana twashinguye baryamiye tekereza agakanisa ka metero cumi karimo abantu ibihumbi bitatu na mirongo itanu n'umwe ejo hari umwana baryamiye arapfa icyo dusaba ni uko badushakira umutekano iwacu twe tukazamuka tugasubira iwacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira n'abatumirwa bacu ku kibazo cy'umutekano muke ah, ah, aha mu bibogobogo aho ni muri teritwari ya fizi mu kanya turagaruka dukomeza ikiganiro
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku kibazo ah, cy'ibitero bimaze iminsi bigabwa ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ahitwa bibogobogo muri teritwari ya fizi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abatumirwa bacu ni joseph mushengero uyu akaba avuka kandi akomoka mu bibogobogo ndetse na etienne mberabagabo umwe mu bakuwe mu bye ubwo ibitero byagabwaga aho ibibogobogo ubu akaba yarahungiye n'abandi bagenzi be ahitwa ibaraka Ah, bwana joseph mushengero ah, ndibuka perezida felix shisekedi yiyamamaza ndetse amaze no gufata ubutegetsi yavugaga ko ah, ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka kongo k'uburasirazuba bwa kongo ah, kiri mu bibazo yagombaga kwitaho cyane ndetse yavugaga ko ashobora no kwimura ibiro bye akaba yabizana mu burasirazuba bwa kongo ariko hari abantu batunguwe ubwo yafataga icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse na za ituri ariko ibyo ntibyigeze biba muri kivu y'epfo abantu bakibaza ko niba musanga ikibazo cya kivu y'epfo ndetse n'intambara zimaze iminsi zihavugwa kiri mu byo umukuru w'igihugu yitaho muri iki gihe
urebye ibibazo bibera muri siti kivu aho dutuye muri iriya misozi yo hejuru mu minembwe no mu bibogobogo kuri icyo kibazo wari ubajije cya perezida twavuga kuko atazitaho kuko iyo aje gutabara iminsi irahaciye iyo aje kugira uwo mutima wo gutabara baratabaza intambara yabaye yatangiye mu bihumbi bibiri n'icumi na karindwi itangirira mu bijombo aho naho kuyobanya umurenge igera mu kamombo igera mu minembwe none yageze mu bihogobogo icyo gihe cyose abanyamurenge barataka ntabwo ari abanyabihogobogo gusa batewe none nubwo ariko twuga dukuru uno munsi ariko bene wacu batuye aho hose bimaze kuvuga batangiye kwicwa imyaka ine irashize uyu ni wa gatanu perezida ntacyo yakoze cyo gutabara kuko bivuze muri nord kivu ubutegetsi buhari bunyine ni ubwa gisirikare gukurikirana n'ibibazo bihari za gisirikare z'abantu bitwaje imbunda ibyo bita etade siyeje mu gifaransa twifuzaga kuko natwe iyo etade siyeje yaba iwacu binananiranye ko yoba muri sidi kivu hose byibura bakayishyira muri teritwari y'ifindi yose uhereye kuri kuri teritwari n'amasekiteri kugeza ku makomine rirani kare mu minenga ndetse si fizi gusa na uvira n'iminenga kuko mu misozi miremire n'imisozi migufi y'ayo materitwari ko ari atatu niyo higanjemo ayo moko y'abanyamurenge n'abapfurero n'abanyitu n'ababembe ariko ayo yandi moko yose akishyira hamwe kugira ngo arwanye umunyamurenge nta kintu na kimwe cy'ubutabazi mugabo n'abari hano i bukavu aho turi kuva ibi bibaye jewe abo nabonanye nabo twababwiraga yuko abantu b'iwacu baraye hanze abandi bagiye iminyago bakatubwira ngo muzagaruke ejo tuzababwira icyo dushobora gukora ejo hakazara ejo ejo hakazara ejo kuva ku wa gatatu uwo munsi baterwa uyu munsi turi ku munsi wa kane baduheza gusa irandevu y'ejo ngo nimugaruke n'uyu munsi tuvugana bari bambuye kuko nitaba noneho tukamanukana nabo na muniswa ariko bongeye kumbwira ngo ejo niyo nzaza n'ejo nabwo nta cyizere mfite y'uko hoba ubutabazi kandi n'ubwo buboneka buzaba buje nyuma nubwo nabwo bukenewe ariko perezida rwose nawe wenyine wabyumva ntacyo nzi yakoze usibye ko abasirikare nubwo tuvuga gutyo abasirikare bose si bamwe hariho bamwe baturengera n'abo bazamutse baje kuturengera abantu bose si bamwe hanyuma se ibyo ari byo byose hari bamwe mu bakozi cyangwa se mu ntumwa za rubanda ziri mu nteko ishinga amategeko ya kongo bakomoka aho ngaho iwanyu b'abanyamurenge hari abadepite ku rwego rw'igihugu uruhare rwabo rwo rungana gute se hari icyo bakora kugira ngo babe baba ijwi ryanyu aho ngaho i kinshasa
i kinshasa abadepite bakomoka iniwacu usize honorable metre muyize nyarugabo wavuze ataka nawe bumwe nta wundi turumva uvuga ngo hari ikibazo baracecetse hano i bukavu abadepite bakomoka ifizi twagiye kubareba turabonana nabo batwakiriye umunsi w'iposho cyangwa se ku wa gatandatu nimba ariko mubivuga ndetse uwo munsi biba byiza dusanga na administrateur wa teritwari y'ifizi ari hano i bukavu ari kumwe n'abashefu de segiteri batatu uwa mutambara n'uwa tanganika n'uw'indanji abo badepite baravuga ati ubwo abo bayobozi bari hano kandi ikibazo kikaba cyabereye mu masekitere yabo nimuze noneho tubivugire twese hamwe habaye inama yagutse iduhuza twebwe abakomoka mu bibogobogo n'uwo shefu wa teritwari administrateri wa teritwari n'abashefu de segiteri batatu n'abadepite bakomoka irindi twavuze ibibazo zose uwo munsi nibwo abantu bari bavuye ahitwa kuri nyagisozi bamanutse aho naho ni mu burasirazuba bw'ako karere ka bibogobogo iyo bamanutse bahungira epfo waje kuri tanganyika bashyitse mu nzira bahura n'abaturage gusa twavuga ko ari ba mayi nabo barabitanga baravuga ngo timutambuka turabicira ahangaha abandi barabitanga bene wabo baravuga ati timwicira abantu hano nuko bashobora kubarokora ariko babambura ibintu byose kugeza ku mahuzu bambaye bari ko bayambura hariho umugabo watatse cyane w'umurevera uri mu nkambi aho ngaho ibaraka wavuze ngo iyo ipataro yambaye ni ipataro yahawe n'undi muntu ababamburiye ayo ibyo bintu byabo bari bafite n'udufaranga kuko baba barababwiraga ngo n'amahuzu mwambaye muyambure kugira ngo basigare basohoka ayo mafaranga abo bose ni abaturanyi bacu baduhemukiye noneho tugeze aho mu badepite icyo nari nshatse kukubwira tubabwira ibyo bibazo byose turababwira ngo abo bantu bari mu mateka bari batarareka udusize ko baje kurekurwa umunsi ugiye ariko ntacyo batubwiye ntibagiye no kuri radiyo ngo babwiyane icyiza gusa twakuyemo kuri abo badepite n'abo bashefu de segiteri na administrateri de teritwari ni uko bavuze ngo abo bantu banyu bagiye amateka twabimenye kandi twavuganye n'ababafite kandi ntacyo bazaba mwitonde umunsi uzagera tubabagarurire ni uko batangira kutubwira ngo muzaze ejo tuje kureba guverineri muzaze ejo tuje kureba guverineri kugeza uyu munsi nkubwira twararushye twenyine tuza kwirebera perezida wa asamble udakomoka ifizi aratubwira ngo ikibazo nari nkizi ariko sinari nzi ko dufite uburemere nk'ubwo mu bugure ati none naje ngiye njyenyine kubijamo niho niwe waduhaye iki cyizere cyo kuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi twongera ifizi tuzanye ubutabazi muri abo bantu bari baraka no mu bibogobogo ariko rwose abo badepite kuko warubajije ntacyo bakoze usibye ko baturaganije ko bagiye kugira icyo bakora
bwanambere abagabo nk'uko mushengero yari abivuze baragerageza ariko kenshi nta gikorwa icyo gihe mwebwe musanga amaherezo ari ayahe twebwe ni ibintu bigoye kuzuba kuri uno munsi kuko uko bigaragara n'uko biboneka umunyamurenge yarashyiriwe ku rwego rw'igihugu kuko agomba kwishywa uko niko bigaragara kandi nako bimeze kuko twebwe nk'abavitime bafite intambara bafite ubwicanyi burimo bubera iwacu turimo dukorerwa n'abanyamahanga rege itabara irongoza imbere n'abanyarwanda leta ya kagame ishyize imbere mayimayi ya kutumba na bireze bishambuke roza bisambuke ikomoka mu bwoko bw'abapfurero reka tukubwire ko ibikorwa byose bikorwa ubuyobozi bubizi guhera kuri perezida w'igihugu ba guverineri abadepite abaminisitire ikika hasi ku nzego zo hasi aha twahungiye mere de la ville na administrateri n'abashefu de sekiteri aya makuru barayazi ariko bose nta n'umwe urabyamagana no kuri radiyo reba nk'aha baraka aho turi mu buhungiro mere de la ville yarahageze habe na pole ntayo yatanze nta mboro yatanze mu baturage ikintu wese cyose aratubwira ngo ni mwicare hano muri uru rusengero umunsi umwe ngo ejo muzaje hanze kugeza igihe amawunije azabashugurikira azamenya aho amuzaba akabubakira n'amahembe komanda we saridesi uhari yarahageze arareba arafotora asubirayo nta na mboro yatanze adimisitiratere ntarahagera n'abandi bayobozi bose ntibarahagera rero bwana edi reka nkubwire kuko amaherezo y'iki kintu ibyo kindi ibona ahangaha usibye kuko ni umugambi wafashwe wo kumara wo gutsimbaho umunyamurenge kandi ni umugambi ufite na leta y'u rwanda kuko umunyamurenge ntiyayoboye umunyarwanda ni abantu tubona ni abantu tuzi hanyuma se ah, kuri ibyo kuri ibyo bya leta y'u rwanda ah, ntitwabitindaho cyane kuko ntago tubafite kugira ngo babe ba- basubiza ibyo bavuga ibyo uvuga cyangwa se ubashinja ariko se mubona u rwanda rufite inyungu ki mu kugaba ibitero ku banyamurenge
inyungu z'u rwanda kugaba ibitero mu banyamurenge ibyo ngira ngo wari ukwiye kubibabaza kuko twebwe ntacyo dupfa n'u rwanda u rwanda bafite igihugu cyabo ni abanyarwanda natwe tukaba abakongomani twavukiye muri kongo dusaziye muri kongo turabyarira muri kongo dukorera muri kongo izo nyungu zituzi impamvu ituma badushaka kugezaho ah, badukorera aya mabi ageze aya magingo ariko rero eh, ni za nzira kagame yavuze ngo afite inzira igihumbi ngo zo gufata urukwavu eh, kandi ageranya urukwavu n'umunyamurenge ibyo rero nibyo biba bidushyikaho kuno munsi ah, ni nabyo arimo akora hanyuma se mwebwe Ni hari ibyapa icyo bikoreshwa hari icyo cyane.
mute- hari icyo mutekereza ah, mwakoze cyatuma mwibasirwa n'u rwanda ntacyo na kimwe twakoze urazi ko u rwanda kugira ngo rubeho rwitiza kongo rwifashisha kongo u rwanda rutuyeho nta butunzi ah, ubutaka bwabo nta butunzi bugira kandi ni agahugu gatoya ariko nje ko ntekereza kubera ko twese dusa n'abanyarwanda bashaka kwinjira muri kongo baciye mu bantu basa natwe rero twebwe abanyamurenge ibyo twarabyanze kandi nta na munyamurenge wabikora kubera izo mpamvu rero kwanga gukorana nabo ah, abanyarwanda bashaka kwitiza bazana indi politiki yo kwinjira mu babembe n'abakorero bakomeza kutwita ko turi abashitsi bazana ikintu kugira ngo batumare cyangwa se eh, badutoteze kubwagiza aho twemera Njye ntekereza kugira ngo umunsi nitumara kuruha ah, mu bubata bwabo mu rwanda umunsi umwe bazatwikiza kandi batugarure batuzane muri kongo batwiyitirire baze gutura kongo baze kwegisipuwata kongo Mm.
ah, baze kwibera muri kongo kuko n'ubundi Bwa- bwana- nigize bwa- bwana mbe- bwana- bwa- leta yayo bwana mbera abagabo turi hafi kugera ku musozo dusigaje umunota umwe n'igice gusa icyo nari mvuze ni uko ah, kuba u rwanda rutari muri iki kiganiro kugira ngo rube rwasubiza ku byo uvuga ah, ndibaza ko twazabiharira ikindi gihe nabo bahari bakagira icyo babivugaho gusa nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tugaragarize uko ibibazo byifashe aho ngaho mu bibogobogo wakoze cyane bwana mbera abagabo yego urakoze nawe bwana edi kudutiza iri zibira ngo tubashe kubwira ubumwe bw'amahanga atarengana abanyamurenge barengana mu gitondo na nimugoroba ah, amahanga areba ubuyobozi bwa kongo bureba turagushimiye Urako- cyane kandi ura- muzakomeze mudutiza aya majwi kugira ngo urakoze cyane tugire amahanga urakoze Amajwi urako- akorerwa urakoze ibikorwa cyane binyuranye.
urakoze cyane reka nshimire na joseph umushengero nawe wakoze cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
natwe turabashimiye reka tubasabe ko mushobora kugeza amajwi ku baturusha amaboko bakagarura bariya bene wacu bari mu maboko y'umwanzi n'umukandara urakoze cyane nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwari mukurikiye iki kiganiro nshimire enjeniyeri wadufashije buhanga- mu buhanga bw'ibyuma ndetse na diodone cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro no kugishyira hamwe muri studio ya gatandatu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza